Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu musi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro vyo muri kino gitondo. Mbahaye ikaze mwese.
twebwe uko tubyumva batubwira ati abazotora ikibazo bazoduha bazoja mu cumi na rimwe abatazotora nabo bazoca bataha mu mpira uwo ni umwana w'umunyeshuri muri zone ya kanyosha ibijumbura mu burundi avuga kuri bimwe mu bibazo bariko barahura navyo mu ntango z'uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye arayadushikiriza alphonse ndagushimiye Oriane ndaramukije mwebwe mwese muri ko murakwirikira ano makuru yo muri aka gatondo reka tuyahere muri Burkina Faso abakuru b'ibihugu bine vya Afrika ejo ku munsi wa kabiri barafashe urugendo rubajana i Wagadugu ku mugwa mukuru wa Burkina Faso ikibashikanyeyo muri ico gihugu ni ukugira ngo bashobore gusukamwo amabisi batore n'inyishu ku matati ya politike ico gihugu kiriko kiracamwo kuva haba ihirikwa ry'ubutegetsi mu ndwi iheze abakuru b'ibihugu bari muri urwo rugendo rero ni perezida wa senegal wa togo wa benin n'uwa nigeria mu nama abo bakuru b'ibihugu barimo ejo ku munsi wa kabiri muri nigeria ku giti c'ishirahamwe cdao bari basavye abasirikare bafashe ubutegetsi ku nguvu kubusubiza ariko rero ikibazo cy'ikigongwe c'ikivunga abo bakuru b'ivyo bihugu basavye ko cokwigwa n'ubutegetsi buzoba buramutswa ico gihugu abasoda bashigikiye ubutegetsi bo n'ubu bari ku murwa mukuru wa gadugu aho bavuga ko bafise ivyangombwa bikwiye kugira ngo batere abasoda ba generale dientere yigaruye ubutegetsi ku nguvu nawe rero akavuga ati nitwaterwa tuzokwivuna papa francis umwungere wa kiliziya katolika ku munsi wa kabiri yarashitse washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika aho yakiranywe icubahiro cinshi mugira yarurutse indege umukuru wa vatikano yakiriwe na perezida obama hamwe n'icegera ciwe joe biden hamwe n'imiryango yabo ico naco kikaba ari ikimenyetso gikomeye mu migenderanire y'ibihugu muri urwo rugendo azomaramwa iminsi itandatu papa francis azogirana ibiganiro na perezida obama bazoshimikira cane cane ku vyiyumviro vyubaka bahuriyeko muri ibyo harimo ibifatiye kuri kahise kabo bahuriye ko ku mwitwarariko bafise bompi nyene mu gusabikanya ubutunzi bw'ibihugu cyane cyane kwitwararika abafise uburyo buke kurwanya ubusumbasumbane bw'abanyagihugu mu by'ubutunzi bazovuga kandi ihindagurika ry'ibihe ibibazo by'impunzi hamwe n'ibigwanisho ruhonyanganda no gukomeza gusumba imigenderanire ya cuba na leta zunze ubumwe za amerika urwo rugendo rubaye urwa mbere papa ageze muri leta zunze ubumwe za amerika ariko perezida obama yari amaze kugendera vatikano mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane muri leta zunze ubumwe za amerika nyine nta nyishu yigeze ironka ku mugore yagirizwa gusoma urusaku apfunguye mu rushinwa mu bushinwa haraheze amezi atandatu ubushinwa bwahagaritse fan gilse ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka yafatiwe mu gisagara ca guanzu mu gihe yari mu rugendo yarimwo mu vy'ubudandaji yagirizwa ko ari umusomyi w'urusaku josh ernest umuvugizi mu biro kwa perezida obama yavuze ku munsi wa kabiri ko ico kibazo perezida wa amerika azokibaza mugenzi we Xi Jinping w'ubushinwa mu mibonano bazogiriranira muri iyi ndwi john kerry umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire ku munsi wa kabiri yavuze ko abahinga b'abanyamerika mu bya gisoda bikeka ko indege za gisirikare z'abarusiya zanugitswe ku bibuga by'indege vya siriya arizo kuremesha inga, ingabo zirimwo abasoda b'abarusiya bariko barafasha igisoda ca siriya kurwana yavuze ati mu gihe uburusiya bwoba buriko burarondera akarere bwogiramwo ijambo buciye muri iyo nzira ati buriko burabyifatamwo nabi kuko buriko burashigikira leta ya siriya yagirizwa amabi menshi yongeye ati gushigikira perezida hasani ni ugutera intege inkehwa z'ubwoko bw'abashiya abo nabo barateye amabombe mu banyagihugu babasukamwo ivyuka vyica barabicisha inzara n'ayandi mabi yo mu ngwano aba minisitiri b'intwaro yo hagati y'ibihugu vya buraya ejo barashitse ku cemezo c'umugambi wo kugabangana impunzi ibihumbi ijana na mirongo ibiri hagati y'ivyo bihugu mirongo ibiri n'umunani bigize ishirahamwe rya buraya iyo ngingo bayishize ko babanje kugira amatora ariko ibihugu vya Republika Czech, Hongria, Slovakia na Rumani baranse gutora iryo tegeko neo Finland ntaco yarivuzeko uno munsi kuwa gatatu niho abakuru b'ibihugu n'amareta b'ivyo bihugu bahura kugira ngo baryemeze kazoba ari mbere akaryo k'ibihugu batatoye ba- k'ibihugu bitatoye iryo tegeko gushikiriza ico biyumvira Bohuslav Sobota ni ministre wa mbere wa Republika Czech wavuga ati ivyo no kubirekera igihugu kimwe kimwe cose kikishiraho igitigiri c'impunzi gishobora kwakira
urakoze alphonse ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro vyo muri kino gitondo nshuti na mu bagenzi mubandanye kutwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm umurongo wa mirongo icenda na kane n'ibice icenda no ku murongo wa mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ishyirahamwe regidezo ritanga amatara n'amazi mu burundi ryaraye rihaye ikiganiro abamenyeshamakuru ribeshuza ko umuriro waturiye imangazini nini yitwa t2000 mu gisagara cya bujumbura ku munsi wa mbere atasano rifitaniye n'ivyuma vya regidezo nk'uko igipolisi cavuze mu kiganiro yaha abamenyeshamakuru imbere y'ahahora inyubakwa z'imangazini y'abashinwa t2000 umuyobozi ajejwe ivy'umuyagankuba mw'ishirahamwe rijejwe gutanga umuyagankuba n'amazi mu burundi regidezo yamenyesheje ko atawo kwihuta avuga ko ari umuyagankuba wa regidezo watumye iyo nyubakwa isha igatokombera kuko bo ibikoresho vyabo nk'uko yavyeretse abamenyeshamakuru biracakomeye wilson tangishaka turabyumvise mu maradiyo babivuga ariko twe twashatse kuza ko barihuse kubishikiriza muravye ivyuma vyacu murabona katana kibazo vyabaye rero sinzi ico kintu yo baba baragikuye ngo ni kubera regidezo kubera ibintu vyacu bigikomeye c'est-à-dire, eh, ni kuvuga yuko yaba ari ivyuma vyacu vyatumye ivyo bintu biba ivyuma vyacu vyo- nivyo vyaje gutangura kugusha bikononekara imbere yuko hashikirwa ibindi kubera ivyo iwacu biba biri protege eh, muravye rero eh, irya transformateur icakomeye compteur icakomeye amakonteri yose aracakomeye muravye n'umuya- n'umuyaga nkuba abandi ni- bakura kuri transformateur nyene yaba ari ingorane yabaye rero muri transformateur iwacu umuyobozi wa regidezo ajejwe ivy'umuyagankuba ntatomora neza niba inyanduruko y'uwo muriro ari ivyuma vya t2000 uvuga gute ngo ni regidezo kandi ivyuma vyacu aho uta- umuyaga nkuba utangurira bikomeye woza gute guturira inyuma kandi ivyacu biba biproteje ndibaza ko n'ivyo iwabo vyoba vyariproteje sinshobora kuvuga vy'iwabo ingene bimeze ariko je nshaka kuvuga kuri regidezo yuko atangorane mbona gushika kuri uno munota novuga ko yoba yavuye kuri regidezo mu gihe regidezo yemeza ko umuriro utavuye iwabo kuri uyu wa mbere ejo bamwe mu bakozi ba t2000 bibaza ko umuriro waturutse ku nsinga za regidezo hari mu masaha atatu n'iminota mirongo ibiri eh, tuba tubona umukozi wo muri stoke aje ariruka avuye muri stoke indani avuga abwira bosi ngo umuriro umuriro umuriro haheze nk'iminota eh, ishika kuri itatu canke itanu tuca tubona umwotsi umuriro nk'uko uwo yavuye muri stoke yabivuze bumvise ikintu giturika kivuye eh, kuri kabine ya regidezo iri inyuma ya tedemire nyene iraturika irakunda guturika kuko amasinga yabo afundikanije ukuntu umuyobozi mukuru w'igisata cy'igipolisi kijeje gukinga ivy'impanuka antoine ntemako yavuze ko ari ivyuma vya regidezo vyatumye haba iyo mpanuka inkuru za mbere twaronse bavuga yuko uwo muriro wavuye ku muyaga nkuba insinga ziba zakoranyeko nizo nkuru za mbere mugabo amatohoza yatanguye kugira bazomenye cane cane iyo wavuye mu gipolisi bamenyesha ijwi rya amerika ko amatohoza akibandanya icegera c'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye yatubwiye ko hataragera ko bavuga ivyavuye mu matohoza kuko atarahera ucinjira kw'ibarabara boulevard de liprona hari hasanzwe hakorera imangazini y'abashinwa t2000 usanganirwa n'imyotsi myinshi ku ruhande rwo hepfo ahegereye ibarabara rya aveni de la miti umuduga uzimya umuriro niho wari uri aho twahashika abakozi bo muri t2000 nabo bariko bararondera ivyo baba vyarashoboye gusigara babirondera mu matafari yabomaguritse ahaciye ikiduga kizimya umuriro kuri uyu wa mbere
ikibonekeza ni uko ata bintu ngirakamaro byashoboye kurokoka kiretse utuntu duto duto nk'amacupa y'amavuta amasabuni na vya bintu basasira abana bita alezi vyatogwa ku ruhande rw'inyuma ku rundi ruhande haruguru ya t2000 ku nzu y'ubunywero yitwa hasienda harabomowe uruhande rutari ruto kugira baje kuzimya ariko hari n'uruhande ruto rwa hasienda rwahiye ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika tukiri mu burundi ku munsi ugira kabiri amashuri ya leta atanguye bamwe mu banyeshuri biga mu ishuri shingiro ntibararonka abigisha abo buca batangura igisata c'ibwirizwa shingiro nabo barazazaniwe kuko batabona kazoza kabo mu minsi iri imbere na burya batazi iringanizwa ry'ikibazo bazokora fidelite ishatse araducira ku mayange abanyeshuri bo mu ishuri shingiro twaganiriye bamwe twabasanze mu mpanuka y'igisagara ca bujumbura muri zone ya kanyosha abandi nabo nabo muri zone ya cibitoke iri mu mpanuka y'igisagara ca bujumbura abo mu cibitoke bamwe bamwe twabasanze bagandagaje iruhande y'amashuri yabo ku matuza mu gatondo tukabura abigisha turaba abanyeshuri twatoye ku nkuru none twatoye ku nkuru kugira ngo tuze kwangara kwibarabara canye hariho abana bava kure n'abana bava mu buyezi urumva depulasima y'iyi minsi ibiri yose yibubusa kubera usanga aha ku ishuri tukabura umwigisha twigisha igituma twebwe turi hanze tutariko turiga icya mbere na mbere abigisha ntibariko barigisha nkajewe niga muri neveyane fondamentale abigisha baracariko barahabwa inyigisho z'ukuntu bazokwigisha muri uno mwaka rero twosaba yuko kuko turiko turaza ngaha ku ishuri ntituze turava ngaha ataco tubizi kuko hariho nk'abantu tuva kure tuza hano ku ishuri ugasanga dutashe tukize kandi bamwe mu banyeshuri bo muri zone ya kanyosha bo bo twahuriye mu ibarabara batashe bafise amakenga kuri kazoza kabo turatashe kubera ku ishuri nitubona abigisha ntibaraza gutangura kutwigisha nta byigwa biratangura mbe biga mu wakangahe mu icenda mbega niyo umwaka wahera bice bigenda gute twebwe uko tuvyumva batubwiye ati abazotora ikibazo bazoduha bazoja mu cumi na rimwe abatazogitora nabo bazoca bataha muhira bazobaha seritifika batahe baraba ivyo bazokora vyo muhira sinzi wowe nkawe nk'ubu udatoye ikibazo ubona duca ukora iki nka jewe ku byo batwigishije mbona ko noca nja gukora ibintu by'ubworozi bisobanura ko naho amashuri atobandanye nta na kimwe ushobora kwibesha Mm, biragoye ta- na- nubwo twashaka kwesha mu gato bwarabona ko tubereye kuja kubandanya ku ishuri jewe no kuri ubuzima bwanje hamwe ntatoye ico kibazo bwoca buhagarara kuko ndabona ko ubuzima bwanje ari ishuri ntize ntabandanije kwiga ivyo navyo batwigishije hari igihe vyonanira ubu ivyo turiko turiga canke ivyo turiko turakora sindabona aho tugeze simbona ko nohava bambwiye ntahe ko nohava ndonka nyene ikintu nshobora gukora kika kikanteza imbere dufise ivyo batwigisha ntibaduha ibikoresho ngo nimukore turabe ingene muzogira tu- oya baratwigisha nyene tukandika mu makaye kurya abandi banyeshuri biga kama tugataha ikindi kiragishinga abanyeshuri twavuganye ni ikibazo ca leta kibarindiriye bavuga ko atakini bakiziko muva ngo mwumva ko muzokora ikibazo mbere bande babwira turavyumva mu banyagihugu turavyumva ku bigisha batwigisha mu munani ko tuzokora ikibazo natwe ca tubifata uko nyene ko tuzogikora ntituzi iminsi tuzogikora ntituzi ingene kizoba kimeze turindiriye ikibazo gusa musaba iki none Dus- dusaba badusigurire kuntu umuntu niyataha azomenya ingene yifashisha ubwira nitwataha ntituzohave tu- tugwa mu ngorane kandi turiko turiga amashuri nk'abandi ivyo abana bavuze ntibayera gusema umuhinga mu vy'indero Gaspard Kobako yarabwiye bagenzi bacu muri radio televiziyo ya Renaissance ko ingorane y'ibura ry'ibikoresho abanyeshuri bimenyereza ko ituma bazoheza igisata c'amashuri shingiro atakini bazi hara icigwa citwa entrepreneuria uwo mutima tuvuge w'ishuri shingiro igitangwa gutyo nyene batagize ibintu by'ubuhinga kuko utagiye ugakorakora ku kintu usohotse ukaronka seritifika cyangwa ukugwete k'umutsindo ntuza kuvuga ngo jewe ngo ndagiye kwandika muri secretariat publique utigeze ukoresha ordinateur ntibishoboka aho twaba turiko turahendana hari kuba hateguwe n'ico bita ibikoresho mfashanyigisho mbarira ingene uwuhejeje kaminuza uno munsi adashobora kwibeshaho ubu bukwiye uwo wundi azoba ahejeje mu w'icenda azoca ashobora kwibeshaho kurusha uwo wundi Ku kibazo c'ubukene bw'abigisha bo mashuri shingiro kiriko kiribonekeza ubushikiranganje bw'indero umuvugizi wabwo Juma Edouard yatubwiye ko abigisha bo mashuri shingiro bariko barakayitwa ubwenge ariko ko mu ndwiza ico kibazo kizoba cakemuwe nayo ku makenga abanyeshuri bashikirije haba kuri kazoza kabo hamwe batotoye ikibazo ca leta cari ku ndinganizwa y'ico kibazo ca leta bazokora mu gihe atakini bakiziko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero Juma Edouard yatubwiye ko hariyo komisiyo yashinzwe kugira ngo yige ico kibazo ko mu gihe itarashikiza icegeranyo ataco bivugako muri iryo shure shingiro biteganyije ko amashuri mato mato amara imyaka icenda mu gihe ayo mashuri yahora amara imyaka itandatu gusa muri leta bavuga ko iryo shuri rishinzwe mu ntumbero yo gukurikiza ibikorwa mu bihugu birukiye muri afurika y'ubuseruko muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugwi wa mbere w'abanyeshuri bahiga ishuri shingiro uzoba usohotse i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika ku rugendo rwa papa francisco hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu ejeni mukankusi araducira ku mayange ivyerekeye urwo rugendo ejeni umushumba kiliziya gatolika ku isi papa francisco yaraye ageze inaha muri leta zunze ubumwe za amerika yururukiye ku kibuga cy'indege cya gisirikare andrews kuri gahunda ya papa harimo kubonana na perezida barack obama kuri uyu munsi tariki makumyabiri n'eshatu ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no kugirana inama na kongere ejo tariki makumyabiri n'enye y'ukwezi kwa cyenda papa byitezwe ko azanasura umuryango gaturika ufasha abakene n'abatishoboye nyuma papa francisco hazakomeza uruzinduko rwe ajya mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa new york hano i washington dc uyu munsi papa francisco arasomera misa kuri kiliziya y'igihugu basilica of the national shrine of the immaculate conception haza kuba hateraniye abantu barenga ibihumbi makumyabiri na batanu ni naho haza gushyira hunipero sera mu rwego rw'abatagatifu hunipero yashyizwe mu rwego rw'abahire na papa yohani pawulo wa kabiri ku itariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani none byitezwe ko papa francisco amushyira mu rwego rw'abatagatifu uyu munsi unipero ni umwesipanyole wo mu muryango w'abafranciscain yashinze uwo muryango muri leta ya california ubutumwa bw'ibanze bwari kogeza ivanjiri mu basangwabutaka gushyira mu rwego rw'abatagatifu unipero sera ntibivugwaho rumwe n'abasangwabutaka b'amerika bamunenga ku buryo yafashe abasekuruza babo bakaba bavuga ko yaje gusenya umuco wabo amerika ni igihugu cya kane mu bifite abaturage b'abagatolika ku isi benshi nyuma ya brezil mexique n'ibirwa bya philippine nk'uko wikipedia ibivuga umwe mu basesengura iby'amadini manrio graziano abitangaza ku rubuga diploweb com aho avuga ku buhangange bwa kiliziya gatolika muri leta zunze ubumwe za amerika mu nyandiko ye yo ku itariki ya makumyabiri n'enye y'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri graziano yaragize ati kiliziya gatolika muri amerika ishobora kohereza abapadiri ibihumbi mirongo ine abandi bihayimana ibihumbi mirongo itanu na bane n'abadiyakoni ibihumbi cumi na birindwi bahoraho mu gihugu hose graziano avuga ko kiliziya gatolika ishobora kubakwiza muri diyoseze zayo ijana na mirongo cyenda n'eshanu na paruwasi ibihumbi cumi na birindwi na magana atanu muri iyi nyandiko ye kandi hagaragaza ko kiliziya gatolika ifite amashuri abanza ibihumbi bitanu na magana atandatu amashuri makuru igihumbi na magana abiri na kaminuza hamwe n'amashuri yisumbuye magana abiri mirongo ine n'ane muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kiliziya gatolika yari ifite abanyeshuri babarirwa muri ayo mashuri bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atanu n'abarimu barenga ibihumbi magana abiri mu rwego rw'ubuzima maniriyo graziano avuga ko kiliziya gatolika yari ifite ibitaro birenga magana atandatu hongeyeho amazu acumbikira abageze mu zabukuru n'ayakira abarwayi bageze kure hamwe n'ibindi bigo bifasha abatishoboye uyu ni umwanya w'ikiganiro cyerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro cy'uno munsi tugishikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika manda rero adashobora kurenza ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe nibwo ivugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryatangiye gukurikizwa iryo vugurura ritegeka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi manda imwe ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ni imyaka ine ashobora gusaba abaturage kumuha iya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza iya gatatu muti bituruka he perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka ine ine maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe abamukurikiye nabo nka thomas jefferson james madison james monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa mirongo itatu na kabiri franklin delano roosevelt iri ni ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo franklin delano roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho arangije iyo manda ya mbere y'imyaka ine yarongeye ariyamamaza atorerwa iya kabiri irangiye perezida franklin delano roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera hari mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane roosevelt ariko yitabye imana ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu atarangije manda ye ya kane niwe wenyine mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wategetse manda zirenze ebyiri nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba ko umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya makumyabiri na kabiri ryandikwa inteko ishinga amategeko congress yaryemeje mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka leta zunze ubumwe za amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga nshuti z'ijwi ry'amerika ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ugiye ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kw'icyenda amakungu ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi abantu bagera ku miliyoni mirongo itandatu nibo bavuga ko bateshije izabo bitumwe n'intambara z'urutavana ko ziri ko ziraba mu bice bitandukanye by'isi miliyoni cumi n'icyenda n'igice babayeho nk'impunzi igisata cya oni cyitaho impunzi ku isi hcr kimenyesha ko impunzi ibihumbi mirongo ine na bibiri n'amajana atanu arizo zateshejwe izabo ku munsi ku munsi mu mwaka uheze bitewe n'intambara no guhohoterwa igice cyabo kigizwe n'abana bamwe muri bo barasubijwe mu bihugu bahunze bavamo abandi bashimye kwigumira mu bihugu bibanyi by'ibihugu baturukamo izo mpunzi mu guhunga kwazo zikoresha ubwato amatereni mu gihe abandi bagenda ingendo ndende n'amaguru bafise ibyizigiro byo kuronka aho baba hatekanye izo ngendo bazigira bazi ko ubuzima bwabo bushobora guhungabanywa n'icyo ari cyo cyose bahuye mu nzira muri urwo rugendo izo mpunzi kandi ziva mu bisata bitandukanye by'ubuzima bamwe bahunga ku giti cyabo mu gihe abandi baba bari kumwe n'imiryango yabo abo bantu bava kandi mu moko atandukanye amadini atandukanye baratandukanye kandi bivanye n'ubutunzi bwabo ndetse n'amashuri baba barize miliyoni icumi na zibiri muri bo bahunga intambara yo muri siriya miliyoni zirenga zine muri abo baba hanze y'ibihugu byabo miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane z'abanya ikirere baratajijwe izabo bahunga intambara iri mu buseruko bwa ikirere abashika ibihumbi amajana umunani na mirongo itandatu n'indwi muri bo bahungiye mu bindi bihugu miliyoni zishika zitatu n'ibihumbi amajana abiri z'abanyayirake baratajijwe izabo bivanye n'intambara ibera muri ico gihugu abashika ibihumbi amajana atanu bamuka muri libiya abandi bashika umuriyoni n'ibihumbi amajana ane baturuka mu gihugu ca yemeni mu burundi naho abarundi bashika ibihumbi amajana abiri barahunze izabo abanyasantarafurike nabo bashika ku bihumbi amajana umunani baratejejwe izabo mu gihugu cya sudani y'amajyepfo miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri ntibari mu zabo mu gihe abanyafuganisitani bashika miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bahunze igihugu cyabo muri rusange rero umuntu umwe umwe ku bantu ijana na mirongo ibiri na babiri baba ku isi nzima niwe yahunze igihugu cy'amavukiro bagahungira mu gihugu hagati abandi bagasaba ubuhungiro mu bindi bihugu mu gihe hahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi izo mpunzi zishika imiliyoni mirongo itandatu zizobandanya kwiyongera mu gihe mu bihugu ziturukamwo amahoro atazoba araboneka leta zunze ubumwe za amerika ihamagarira imigwi yose iri mu ntambara gushyira hasi ibigwanisho bagahagarika ubwicanyi no kwisamburirako basaba impande zose zigwana kujya mu biganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibatandukanya kandi bagakorera amahoro arama
iryo rero ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika bagenzi mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo ariko reka mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse urakoze uriyane ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ni uko abakuru b'ibihugu bine bya afurika ejo ku munsi wa kabiri barafashe urugendo rubajyana i wagadugu ni ku mugwa mukuru w'igihugu cya burkina faso ikibashikanye muri icyo gihugu rero ni ukugira bashobore gusuka mu mabisi mu mishamirane abanyagihugu b'icyo gihugu n'abajejwe bya politike barimwo inyuma y'aho igisirikare gihirikiye ubutegetsi iyindi nkuru twabwiye ni uko papa francis umwungere wa kiliziya katolika ku munsi wa kabiri yashyitse washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika aho yakiranywe icyubahiro cyinshi mu gihe yari yorutse indege umukuru wa vatikano yakiriwe na perezida obama hamwe n'icegera ciwe joe biden hamwe n'imiryango yabo icano naco kikaba ari ikimenyetso gikomeye mu migenderanire y'ibihugu iyi ni nkuru twabwiye nuko leta zunze ubumwe za amerika atanyishu yigeze ironka ku mugore w'umunyamerika yagirizwa gusuma urusaku yapfungiwe mu bushinwa haraheze amezi atandatu ubushinwa bwahagaritse fan gils ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka afatirwa mu gisagara ca guwanzuhu mu gihe yari mu rugendo rw'iby'ubudandaji yagirizwa rero kuba ari umusomyi w'urusaku john kerry umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire ku munsi wa kabiri yavuze ko abahinga b'abanyamerika mu vy'igisoda bikega ko indege za gisirikare z'abarusiya zarungitswe ku kibuga c'indege ca siriya ziriko ziramisha ingwano muri ico gihugu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri miko mwari kumwe na jewe oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na alphonse ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika saa kumi saa kumi n'imwe saa kumi na zibiri na saa moya n'igice zo ku mugoroba mu kurindira mugire umunsi mwiza imana ibahezagira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho nk'uko mubimenyereye ni wamwanya kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ku munsi wa mbere itariki mirongo irindwi n'imwe y'ukwezi kw'icenda niho amashuri yatangura icese mu burundi amashuri atanguye mu gihe mu bice bitarike by'igihugu cane cane bujumbura haranzwe n'umutekano muke no mu gihe kandi abarundi batari bake bahunze igihugu ibibazo bishobora kuba bihari muri bijanye n'inyigisho si bike cyane gose none abarezi aho bari hose abavyeyi abategetsi cyane cyane abajejwe indero n'inyigisho bakora iki kugira ngo ibibazo bihari ku bijanye n'amashure vyatewe n'umutekano muke bigabanuke canke birangire ubutagisubira inyuma abikuri ibi bibazo vyose rero twatumiye abahinga cane gose mu vyerekeye indero n'inyigisho turi kumwe ubwa mbere na mbere na professeur Charles Nditije eh, mukanya turaza kuba turi kumwe na professor Fabien Cishaye na Athanase Gahungu eka turashobora kandi kuba twatumiye umushirantahe tutarabona neza Remy bigera bigera umunsi Remy bigera bigira umusase murambarira akaba rero ari umuyobozi mukuru mu ntara ya Kirundo mu vyerekeye inyigisho ariko muri iki gihe turi kumwe na professor Charles Nditije mwiriwe neza professor Charles mwiriwe neza bwana Frederic murakomeye neza ngaho yego namahoro ukebuke byihunye mu byo mu burundi yego me ikibazo tugiye kuvuga ko ni ikibazo cerekeye indero n'inyigisho murazi ko amashuri yatanguye ejo ku munsi wa mbere mu burundi mu gihugu cyose hakaba rero hariho ibibazo bitari bike abantu bahunze ikaba umutekano muke waranzwe eka cyane cyane nk'ibujumbura nk'uko twabivuze mwebwe ku bwanyu ibibazo mubona bihari muri iki gihe byorondererwa umuti ni nk'ibihe
murakoze kumbaza icyo kibazo ibaza yuko kumbure kubwira umuntu ategere ibiriko birabona umunsi n'ingorane zihari ni uko kumbure tutofatira gusa ku byabaye muri iyi minsi iheze n'amezi ya nyuma ni uko urabye mu bihe imyaka yaheze itari mike ni uko iyo uvuze indero harimo icyo twakwita ubumenyi n'inyigisho hakabamo n'indero imbere ubumenyi rero n'inyigisho zagiye zihata akanovera kubera leta yabyifashemo nabi cyane ikagira amaporogaramu yihutihuti nk'iri shuri bita bita ishuri shingiro ryateguye ihutihuti atarimo bahari atabitabo bahari batateguye cyane hanyuma baca bari mu wa gatanu baja mu ishuri shingiro kandi batari bo bari biteguriye ibyo rero bigatuma akanovera kagabanuka cyane ku byerekeye indero nayo indero harya indero n'ubuntu ubu indero yataye agaciro kubera baba abarezi baba abategetsi nta karero keza bagitanga niyo bavuga ati iyo ubonye abo ari bo bamwe abayobozi b'amashuri bamwe bamwe baryamanira n'abanyeshuri babo bakaka ibiturire babundi ati wiba wese ukabwiriza uri mu mugongo kwiba ukigisha uri mu mugongo kwiba ibyo byari bisanzwe biteye agahinda rero byarinyutse rero kubera aya magume tumaze mu minsi bwa mbere hoho nk'uko mwabivuze hariho abanyeshuri benshi bahunze ubwa mbere hoho bamwe bamwe bakoze ibibazo umutima uri mu nda ku buryo atawumenya abungurwe ko buje bakwije amanota ubwa kabiri ni uko abarimu nabo nyine harimo bahunze hanyuma bamwe bamwe barahababutse kubera bumva babona bene wabo ba nyina base bicwa buhungo bahigwa bagahunga urumva rero n'ubu umutima n'agasura mu nda ku buryo rero bimwe byahora byahubutse uyu mwaka utanguye nibaza kuzogiramo ingorane cyane kubera yuko abarimu na kare bayidoga kubera bafata bene bakengera kwabuganisha imishahara babemera atarabyo yigeze igira ku buryo rero baje mu mashuri kamwe mu batanga usanga hari abanyeshuri mirongo itanu mirongo itanu asanga haje nka mirongo mirongo itatu abarimu niko kuko ku buryo n'ibyahawe bigiye guhubuka rero
mwavuze charles nditije mwavuze ibibazo bihari muri iki gihe mwavuze cyane cyane uruhara rw'abarezi mwavuze n'uruhara rw'abategetsi ku ruhande rw'abarezi hari ikintu mushobora kuba mwarakoze mwebwe mukaja eka mukitandukanya n'abandi kugira ngo mutore inyishu zimwe zimwe burya harya kugira ngo upime ingena y'ubucitaho ubutegetsi bwitaho ineza y'igihugu uraba uruhara baha indero hano kubwira yuko mu gushinga mu gutanga iryo shuri shingiro nk'uko bigoye ni ukuvuga ntibafashe ngo abahinga babinonosoye babyige neza hano bakari nko muri kaminuza kaminuza twaraje tubikora neza ku buryo abari mu wa kabiri bagumye biga muri porogaramu za kera bararangiza hatanga uwa mbere batangura porogaramu nshasha ibyo rero byari kugenda no mu mashuri mato mato abari mu wa mbere nibo niba bari gutangura porogaramu nshasha leta rero kubera yinuba abantu batavuga rumwe nayo iyo hageze n'ubwenge n'abahinga bene bahinga banonosoye iby'amashuri muga nk'iyo baduhamagara bati twigira ibintu usanga bikorwa mu kanywa ababo n'abari mu bwambere gusa ugasanga rero n'abarimu baridoga nko nabivuze iyo porogaramu yizwe na bande ibitabo birahari ibikoresho birahari abanyeshuri buzuye usanga umwarimu yigisha abanyeshuri ijana jana na mirongo baweza bakamenya gute urumva n'ibyabo rero byagiye guhubuka muri iyi minsi ya nyuma mugabo byari byatangwe nabi kuva kera twebwe rero iyo baduhamagara twari kubafashamo kandi byari kugenda neza nko muri kaminuza porogaramu yizwe niko gusa waba uzi hari izindi ngorane muganga nka porogaramu yo nazizwe zizwe neza cyane kubera twasanze abahinga mbere bavuye hanze barabinonosora turafashanya n'abandi bari mu kaminuza baba i buraya baba muri afurika ikibazo c'indero ni ikibazo gihambaye cyane rwose professeur charles mu gihe abategetsi batabegereye mwebwe ku ruhande rwanyu rw'abarezi mubonye inyigisho ziriko ziratituka ntimushobora kuja mugafata nk'umugambi mugashikiriza urwandiko rwibaza ko rurimo ibintu mwibaza ko vyoba ari vyo ngirakamaro mukagira ico bita nko mu gifaransa kuba proactif ibyo biragoye biragoye n'ubutegetsi ushobora kwiraka mu bintu kamwe n'ibyo bataguhamagaye hano guha akarorero jewe ndi mu nama nshingamateka mbere hataramo ingorane hagati ya ya cndbf na iprona umushikiranganji w'amashuri mato mato witwa bugingo yambwiye yaje mu nama nshingamateka arambwira ati wewe twifuza ko udufasha kunonosora ingene twokushinga amashuri shingiro ati none udusaba amafaranga ngaho bazi ko n'amafaranga bashyira imbere genda mu byandi jewe ndaba amafaranga jewe genda genda umbwire ibyo nokora kugira ngo ndabe umwanya byontwara hama nkazera kubarira ambwira ngo bisa n'ibyarangiye ngo ukoraba gusa ngo kwiyembeza nko kugacisha kw'amaso nabwira kandi kuri jewe nari nzi ko mu tutangurana ico kizina cyo mu gitondo n'ibyapfa byagenda nabi ntimuze mushiramo ngo ryitije mu babyononye naherutse ibyo rero barabifatanisha baca usanga byatanguye mu wa mbere gushira mu wa gatanu urumva rero ko ari bo babyononye handi muri mwene ntunganye iwanyu muri amerika naho urwandiko urwandiko ntabwo babitaho kubera ntibabagushe mu bisanzwe baragira ati abantu babinonose baca ubwenge bagahama bico bita peredosi bati abafise ubumenyi experience ko bayivuga uburambe muri gukora muri ibyo bikorwa nibaje berekane ko bashaka gufasha n'ibindi kandi baba batunze bari kuturombe
egome ndabona n'umushirantahe professeur atanaze gahungu nawe nyene yashitse hano professeur atanaze mwiriwe neza mwiriwe mushingantahe frederico mwiriwe mushingantahe sinamenye iwo
ni charles nditije mwiriwe mushingantahe nditije mwiriwe neza gahungu mwiriwe atanaze turiko tuvuga cyane cyane ku bibazo bijanye n'indero n'inyigisho ejo ejo mu Burundi niho amashuri yatangura mu gihugu cyose tukaba rero tuzi ko hariho ingorane zitari nke harabaye ibibazo vya politike intureka ikaba arundi barashaka gucanamwo imyerekano ika abantu batari bake barahunga ayo mashuri atanguye rero mu gihe ibibazo bishobora kuba atari ibibazo bike professeur Charles ariko aravuga no ku kibazo cy'amashuri ishingiro ashobora kuba atateguwe neza hanyuma nashaka namwe mutubwire atanaze mu gihe muri rusange naho mutari mu Burundi mu gihe habaye intureka ya politike mu gihugu amashuri ari mu bintu kenshi na kenshi aronka ingaruka mbi z'intureka ya politike ikintu mwibaza muri iki gihe cyoba kiri gishobora kuba nk'ingorane mu mashuri haba amashuri y'intango haba amashuri yisumbuye ni nk'ibihe professeur atanaze nawe tuvuga ibyo bibazo turaza kugerageza kuraba inyishu two bitorera
oya ingorane ni nyinshi ingorane ni nyinshi kuko nk'ubu urabye mu abana imisore inkumi ziriko ziragenda muri tanzania mu buganda muri kenya mu rwanda muri congo na n'abari bageze abo twari bitwishimiye ko bari mu mashuri aho rero bazogenda naho wovuga ngo ahase rikirabafasha kwiga mugabo si cyo kimwe bazogenda bamara iminsi baza barayebayeba hanyuma baze bagaruke ntabwo uzomenya aho bazoshikira ntabwo uzomenya ko bize hanyuma bene abo rero batize iyo hagize abo bantu bagwanya umutekano cyane batuma umutekano utagenda neza nibo bafata kuko umuhaye iryo faranga rimwe cyane ukamwemerera iki acaheza akaja mu mu ba- arabagwanya a- abagwanya barundi arabagwanya leta bose rero nibo baca ba- nibo- nico gituma ah, indero ariyo nkuru niyo twari dukwiye kuraba cyane cyane muri biro by'umutekano birakomeye rwose cyane Eh, gushika ubu ntituzi ibitigiri by'abantu bari hanze kuko hariho amakuru yatangajwe eh, avuga ko hariho abariko baratahuka ivyo ni ibitigiri tubanza tugatohoza kugira tumenye ko eh, abantu cane cane uwo rwaruka rwatezwa kuja mu mashuri ruriko ruri hanze ari rwinshi ariko ikindi kibazo batanazi twavuze mutarashikana ikibazo cerekeye imigambi ishobora kuba eka inyigisho canke eh, ibintu vya kirikulumu vyateguwe nabi mu mashuri bita amashuri shingiro hanyuma eh, professeur professeur eh, eh, nditije charles akaba yavuze ko eh, abategetsi bajejwe indero mu Burundi batabatumye ko kugira ngo nabo nyene bahe ivyiyumviro ariko twaba twavuze ko mu bantu bashira ikibazo c'indero imbere ari nk'abarimu abigisha abarezi nk'abana baje rero ko ata kuntu nk'abarezi nabo nyene bofata initiative bagafata umugambi bakafata iya mbere kugira ngo bashikirize nk'urutonde rw'ibintu bibaza ko vyoko- vyokurikirwa cane cane muri ayo mashuri mashasha aho mwe muvyibaza ko iki nkamwe bavuga ko abaprofeseri nabo nyene bakwiye gufata iya mbere mu ngingo nk'izo
Eh, u- uruba- urwo ru- urwo rubanza rwo gutegura indero ni urubanza rw'igihugu Ah, uru rubaye urubanza rw'igihugu cyane cyane ego aba ah, abigisha abaraba iby'indero barabigiramo uruhara runiniya mugabo gikuru gikuru ni uko ah, ibyo bintu byo gutegura kuvuga tuti none umuntu w'umurundi tuvuze ko yize aba azi kugira iki ibyo rero ni ibintu by'igihugu cyose Ah, urumva rero abantu bo mu ndero eh, babitoreye bati ngo tugende imbere tuze kubisaba mugabo ah, n'ibintu ah, bijamwo nko mu bihugu byose mu bihugu byose ibintu by'indero ni ibintu ah, birajamwo na politike naho mu Burundi turavye byagiye biraba kera ibyo by'ama ah, bya- by'ish- by'indero shingiro urazi igihe batangura kera ya ya bimwe bita ngo ngo data aratema mama arama sinzi ko mukibyibuka hamwe bose bagomba kwiga ibintu kugira bamenye neza ibyo mu burundi ibyo biteye biteye ko sinzi yuko ubu u- ah, ibyo byarabaye mugabo sinzi abari ko abantu bose abari mu ndero abari mu mapolitike abari mu masengero ko bose bari bagiyemo ngo bavuge bati icyo dushaka ni iki n'ubu rero icyo kintu kiracariho cy'uko ah, mu burundi dukeneye kuraba tugomba guteza imbere in- indero igikuru icyo dushaka yuko umwana aba azi n'icahe hamwe mu bihugu byo mu makungu aho biteraniye bya bibazo bahora batanga urazi ko uburundi butarajamwo ubu icyo bateye ko si ukuraba ngo umwana arazi kugira ah, kimwe guteranya na kimwe ni iki Ih, mugabo baraba gusa ba- u- baraba yuko uwo mwana uwo muha ibiharuro ukamushyira mu bintu by'amafaranga byo kudandaza uwo mushyira mu bintu byo kuraba ingene imisozi iriko ah, i- iriko irononekara yoshobora kubishyira mu kuntu mu byo yize agashobora kubitora icyo rero nicyo gikuru gikeneye kuraba hanyuma ababiraba abo mu ndero be barakenewe rwose mugabo abandi bantu bose bo mu burundi inzego zose ziza kujamwo kugira iyo politike bashobore kuyitora Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
umwana wacu agana baye mana yanjye nagayemo umugabo wanjye ndamubwira ngo nari hehe jewe wamuka muri kigo umwana wawe nawe yari wagiye akanoga mu mapiri reka mwana wa mama ndaryambara ndaryambaye sha ndaryambara kandi ahubwo n'umugabo wanjye ntasiba kugenda nyihanije ngo ndamugaranire mu rupangu Eh? nanjye nkabifatamo inenegwesha none ndabimbwa n'umwana wanjye abaye sha ndabirasha bikomeye
ibigana kibo barampakira siwe tuzana mbonye aho mu mabarabara ndabirasha nyuma y'abagiye
ari bikomeye
kuko umubona cyane niba bitayeho ukabona kuri abana bawe siga ndatwe none gashaba abana bacu bariko bazirika muri izi mpari z'abanyepolitike oya natwe rw'ababyeyi turakwiye gucunga abana bacu ntibegera izo ntureka ziriko zirabera gashare reka yambonyesha baretse ngo biherereze tuba tufisemo uruhara rubi
babyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano iyo ari yo yose ntawe ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati tubaraba twigendera nk'uko natwe tutabyaye ladies and gentlemen Save the children. ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika richard mwiriwe neza muranyumva ego n'amahoro mwaramutse mwaramutse neza murafise icyumviro ikibazo ego ndafite icyiyumviro ndetse ndafite n'ikibazo yego duga ku ijambo
Oh, ku by'ukuri indero y'umwana mu burundi ndayifata mu buryo butatu ni ukuvuga ko bwa mbere na mbere ari leta iteza kubanza kwitaho umwana cyo kimwe n'umugihugu wese wo mu rundi na cyane cyane mu buryo bw'umutekano kabiri yari umubyeyi yategereza kumubesha buri munsi kugira ngo abone ingombwa zo kujya ku ishuri no kumubonera ibikoresho byo kujya ku ishuri gatatu yari umwigisha amwigisha ugiye kuraba izo nzego zose zitatu uno munsi umengo haragoye cyane bikanatuma mbere twibaza aho imbere y'uburundi yerekeza aho ubumenyi bw'uburundi bwerekeza aho akaziza k'umwana k'umurundi kariko kwerekeza ni ukuvuga iki uno munsi umutekano cacira mu gisagara ca bujumbura tumeze neza aho usanga n'abanyeshuri buganirwa amakaritsiye ntibashobore kujya ku mashuri novuga yuko aho oya ari ihohoterwa ry'imbere y'umwana bwa mbere na mbere kabiri ababyeyi bugarijwe n'ubukene benshi niba ariko babona iyo bazokora amafaranga y'ibikoresho by'ishuri uno munsi tugeze ku munsi ugira kabiri amashuri atanguye hariho umubyeyi atanagwana uniforme umwana atonda ku ishuri mu mpuzu zo muhira ibiteye agahinda gatatu abigisha benshi bamwe bamwe barahunze kuko usanga n'abanyonyi ba politiki politiki y'uburundi ariko bigizwe na leta na opposition abatari muri leta ushobora gusanga barahunze nabo ugasanga bari muri buri babigisha batanga ubumenyi bw'akanovera ibyo nabyo bigatera izindi ntambara mfise ikibazo iki mumva ari ibyo abashinga ntahe uno munsi ikibazo cy'umutekano nicyo kiri hejuru kikanatera n'ibindi bibazo byose na cyane cyane ibibazo by'ubukene byugarije uburundi tukaba duheruka kumva yuko ibiganiro bizoba ariko bivanguye abantu bamwe bamwe bakomeye mu gukomeza umutekano ushaka kuwuhungabanya aha ni ukuvugana cyane cyane nk'abo muri senarete abaza abo batumizi babona yuko bizogenda gute mu gihe umutekano w'umusanzu ugoyagoya kandi wagoyagoya kubera ko hari abanyepolitiki basanzwe barwanya leta batari no muri leta bari inyuma y'igihugu bamwe no muri bo basanzwe batangaje yuko bazogwanya leta hakoje ibigwanisho nyaba bigwanisho nyene bigasanga biriko bihitana n'igihugu bato bato na ya mbere w'umunyeshuri w'umurundi ugasanga iriko irahohotera hariho inyigisho zitwa za fondamentale uno mwaka twumvise ku mwaka w'icenda abigisha bagiye kugirisha amaformation bahawe matere bazigisha ku mafurashi ariko byumvikana ko atabitabo bihari bikaboneka neza yuko mu burundi uburyo bwa informatike ntibuteye imbere nk'umwigisha azoba ari mu misozi ruguru ariko ndiyibaza bizomurira kuja kubifotoza igome canke nimba zo kubifotoza yabihawe kuri furashi bikaba bizoba birimwo amakosa azobamenya gute mu gihe batabahinga babyicariye ngo bashobore kureba ingene bizogenda tukaba twifuje ko hanyuma ikindi kibazo nyarutsa nyarutsa mu kanya gatoya ikibazo nyamukuru mbona gihanze cyane cyane abanyeshuri bari muri fondamentale ni ukuvuga yuko bavuga yuko icigwa cy'intantepenariya cyo kizabafasha kurondera ubuzima mugabo ugiye kuraba ico cigwa bakigira mu ishuri nta kigo na kimwe gishobora kuzokwakira abanyeshuri nanone n'ikibazo cyo mu icenda gihari rimwe mwazi bongeye kwiga kubaza ngo cyangwa kwiga gukora amatara kubera ivyo bigo nta n'ibihari uteye ko n'abiga dufate muri za kesi kamenge ageze ahejeje atuwa ntibanamuha n'ikibanza akambwira ngo ntabwo nagiye gukora ngo yaramaze kumenya ibyazi none uwo nawe ego me- reka duhe ijambo abashira nahe reka duhe ijambo abashingantahe nabe ko kwishura eh, nk'uko mibuze ikibazo cy'umutekano n'ikibazo usanga kija ku bindi bibazo nk'inyigisho n'indero bit- kikagira nk'ingaruka zikomeye cyane rwose eh, ku kibazo c'inyigisho n'indero nashaka duhe ijambo umushingantahe Charles nditije agire ica kwishuye ku bibazo babajije mu kanya gatoyi Charles muza mukoze yego murakoze eh, uyo mushingantahe avuze ibibazo kandi by'ingu by'inkoramutima kuko eh, umutekano mu buzima bw'igihugu ni ikintu gihambaye cyane Eh, iyo umunyeshuri ataremye iyo umubyeyi ataremye iyo n'umurezi arara ntibuca ntashobora gutegura ibyigwa byiwe neza n'umwana ntashobora kwiga hirya no hino bari kubabundura cyangwa bam- bamukura mu mu- mu mash- mu ishuri bari bushyire kuri ekore independante babafasha abana b'abahungu bakuze bakaba- bakabururutsa bakabatwara bagasa n'abanyuruza umutekano ni ikintu gikomeye cyane icyo baje gusubira ni uko eh, uno munsi leta iri hari uno munsi yitwa birahari ivuga yuko umutekano ari jya nawe urumva nishobora gutunganya umutekano kuru- kurusha burundu umutekano ku isi kubera ko atangorane zihari kandi ko babivuze mu- mu makuru imbere y'ikiganiro nta joro atamuntu atamuntu apfuye abantu birirwa barahunga abanyeshuri barahunze abarezi barahunga ku buryo rero umu- umu- umutima imitima y'abarimu y'ababyeyi y'aba- y'abana idatekanye bari mu ishuri bakaba- bakabundura amaduka agasha bagaca birukanga kuri ikorenze pandani muri materinere ubwana bwararize burabatomatize umutima urabavamo mu nda none nkawumva yokunda ishuri gute yifashe gutyo ibyo rero icyo kibazo cy'umutekano ikintu gikomeye cyane cyo gutuma umutekano utagarutse eh, n'abiga baryoheza bakamenya ikindi gihambaye ni uko ubu- ubumenyi ubumenyi eh, butangwa n'ubuzi ubumenyi ntibugira ubwoko ntibugira umugambi ntibugira indara ugasanga rero ubu aho kuraba abarimu bakerebutse bagira ati abarimu nibo bushyira imbere eh, kugira bigishe mu mashuri kera urazi yuko watangwa mu wa mbere mu wa kabiri hanyuma amaze imyaka y'igi mu wa kane mu wa gatatu hanyuma mu wa kane mu wa gatanu ubu rero utwara amashuri ashobora gutwara amashuri akandika na bwa rupapuro rw- rw'umutsindo atararangwa na diplome kubera gusa ari mugambi wa snbb fdb cyangwa ari umunywanyi cyangwa atanga amafaranga ku buryo rero eh, ibyo bintu ico ciyumviro mushikirije ubwa nyuma umushingantahe Charles bitageze imbere nta nkeka y'uko ubumenyi buzongera busubirayo nk'ibirenge iyo ubumenyi rero busubiye imbere rero bu- inyuma cyane ni ukuvuga ni bwinshi gutera nabwo bitera imbere kidafise ab- abahinga abanonsa ibintu mu buzima bwose bw'igihugu abize iby'ubutunzi abize iby'ubu- iby'uburimyi abize iby'ubworozi abize iby'ubuvuzi ngaho murabizi muri amerika muri Ego- Amerika egomeye bitera imbere.
Charles Charles Ukwezi nditije i- kw'abahinga iciyumviro bwa- mushikirije mu nyuma niki ciyumviro cyorinda gutohoza kuko ah, ntivyumvikana ko umuntu adafise ubumenyi ariwe boshinga gutanga ubwo bumenyi ariko nagomba tukubite no kumushiga ntahe Mura- mura- mura- murazombwira ndagucire muzo- muzombwire tubereke tubereke eh, kuva muri mashuri matonya ekore primaire na mashuri yisumbuye tubereke abayobozi b'amashuri umugambi bavamo atari amashuri ya ya ya sukomvansiyo atwarwa n'aba- n'abihebimana bose bose mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ntabwo ni umugambi umwe sndd ico ni kibazo tuzogaruka ko ni kibazo tuzogaruka ko reka tuje no kumushiga ntahe atanazi gahungu nawe nyene agira ico yishuye ku bibazo bikomeye cyane rwose vyashikirijwe na Richard yavuze ibisata bitatu leta umuvyeyi umwigisha akaba avuga ko eh, ivyo bisata vyose gushika ubu bitaf- bitifashe neza n'ibindi bibazo vyose yabajije mushiga ntahe atanazi gahungu muvugi inyishu mwotorera ivyo bibazo vyose nizi Eh, ibyo bibazo umushinga ntahe yabarije Richard yabajije ni ibibazo bi- birakenewe mugabo nibaza yuko umushinga ntahe Richard yabi yabishize muri politike rwose ishobora kuba igoye kuko um, hari ikintu kinezereye muri iyi minsi ni uko abasenyeri katolika bo mu burundi ah, bavuze bashinze ijambo ry'uko basaba yuko ah, ibyo biganiro bijamwo bose badaku- ata n'umwe akumiriwe Ah, ni ukuvuga rero kudakumira ni uko n'abari hanze ah, abo ba yariko aravuga ati nareze na yene irafise ijambo barafise ico bibaza ku ah, barafise ico bibaza ku ku vy'indero kandi noneho ah, bakaba bafise ababafasha mu gihugu barimwo abo bana bari mu mashuri turiko turaro- turaronderera amashuri urumva rero ikindi kintu umuntu yari akwiye kuraba ni uko ugombye kugira ubudasa bwa kera n'ubu ni uko amashuri yakwiye hose ni abana ntibakiri ntibakija iyo bashyitse mu mwa- mu mashuri makuru ntibakiba kure yaba iyo muhira bose nka kera ubu rero byari biryoshe byokoroshe yuko abantu baraba indero ah, baraba baga- bakigisha indero iyo ndero ikagira akamaro ku gihugu kubera abanyeshuri bataha muhira bakabona ibiriko biraba Ah, ibindi nabyo ni uko nk'ibyo tuvuga bati batanguye amashuri mugabo nta uniforme uniforme ni ikintu um, abari abavyeyi abatwara amashuri baraba kirakenewe cyangwa ntigikenewe kuko naho ayo naho ayo ma uniforme yoba atariho mugabo ibikoresho by'amashuri bikariho bikaba biriho mugabo abavyeyi bo aribo bakuru baravuze yuko ah, amashuri ategerezwa kubaho amashuri yobaho ivyo rero by'inyuma Uniforme zikaza mu nyuma.
kunonosora nibaza yuko byari bikwiye gufata ikibanza c'inyuma mugabo umuntu akabanza akaraba yuko umuntu wese yavutse mu burundi umuntu wese akura mu akora mu burundi ashobora kugenda akiga akaronka indero kandi iyo ndero ikaba akayironka atamuhungabanye Ego- w'amaguru abaye ego me- ivyo eh, rero ni ibintu bikenewe nicyo ni- nico abantu bose bakwiye kuraba bati none kugira tuvuge ngo leta tuvugira tuvuge ngo gutwara kugira tuve kuba mu burundi turashobora kwemeza yuko abana twabyaye abana bazotwara uburundi ejo ko bose barose indero kandi ko iyo ndero ari ndero ikwiye Ico ni ari iciyumviro- ndero ico ni ishobora iciyumviro guteza ciza cane.
imbere igihugu ishobora kuraba igihugu kiriko kiraja ubu turiko Ego me turaja reka mushira nahe ah, atanaze gahungu communauté afri- est africaine ndabasabe mumpe akanya gatoyi cyane gose munyishe mumpa agomba kuko kujamwo hanyuma nkabajewe mushingantahe Frederico ndabikebanuye ndi ku rugendo ndiko ndiko ndigisha turasubira ego me urakoze ko watoye akanya kugira we waje muri iki kiganiro turabandanya na professeur eh, Charles Nditije ariko mu kanya turafise uwundi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika James mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro Mwiriwe bose bariko baratwumviriza barakumva Hello?
barakumva duga kwijambo ego narifite ikibazo cya mbere nagomba guhoza umu- abantu baburiye irya demiri rero nkagira akabazo mbaza kuko hariho abanyeshuri bagenzi bacu bari hajya kuri bata bose bakaba barayoye kandi bizwi neza yuko irya demiri yahiye ku- bivanye n'umucanga wa rezidenti icyo nibaza abo bashingantahe bariko bakora iki ku buryo urwo rwaruka rwafashe rworekugwa hama ikindi kibazo ni ikibazo tu- kijanye na twebwe abanyeshuri twiga kuko muri iki gihe abantu tuba ngaha kuzamutakura two turagenda ku ishuri umupolisi ageze amasaha yo kugenda ku ishuri usanga badutangiriye bamwe bakatubuza tukabura aho duca no- n'aho tuca tukibaza ati mbere uyu mwaka ubona uzogenda gute bivanye n'umutekano uhari hama ikindi kibazo twibaza ni ikibazo cy'abatoyi bacu biga mu za fondamentali abarimu bazobaha indero cyangwa bazobaha ubumenyi bagiye kubyiga iminsi itatu abaza porofeseri nditije ati mbega umuntu yize iminsi itatu yoba afise ubumenyi cyangwa yoba afise ububasha bwo gutanga i- yo- yo- yo gutanga ubumenyi igice cyose nka trimestre yose hama ikibazo kijyanye n'umutekano ngaha mu gisagara cya bujumbura ntitwogica ku barezi cyangwa ku baregwa kuko sibo bagiteye kirazi umuntu cyavuyeko mu gihe uwo muntu yoshyira ibintu ahabona cyangwa aka- agatanga agashyiraho umuco ibintu byose bikagenda neza twibaze ko tuzobaho neza cyane mu mutekano ntangere kuko birasaba biteye hama ikindi kibazo ikibazo cy'abasaseridoti bavuze ati yuko abo senarede boza bakaganira n'abo bantu tukibaza tuti mbega senarede yoza kuganira nande ninde yohamagaza ivyo bintu kuko n'abahari ko batemerwa n'abanyagihugu batemerwa n'amakungu bo bibahamagaza na- n'abandi ko mbega bavuze ati yuko ngo ibiganiro ngo bo bikwije bashobora gutuma ko ibiganiro ngo imigambi ngo baravuganye mbega kubera iki mu kuvuga mu kugirisha inama y'imigambi batigeze batuma ko a- n'abo batenarede bakavuga ati ibibazo tubyicarire hamwe tukabona yuko imbere y'urwaruka batayihagarukiye izoguma itu- itituka hama ikindi kibazo nagomba kumera nk'usa nk'urangirizako ni ikibazo cyerekeye urwaruka nyene rwiga fondamentale uyu mwaka ruheza rukora ugasanga nk'umwana yiga muri cumi na gat- afise nka treza yiga mu mwaka w'icenda aho kaza wumva ati niyo atatoye ico kibazo azogenda guto- gukora imyuga iyo myuga ntayo bi- babigishije kuko abayibigisha nta n'ubumenyi bukwiye babifitiye none bizotuma gute umwana wa cumi n'itatu agiye mu ibarabara ngo yarose ngo yahejeje uw'icyenda mwumva yuko baza Yego, me- bariko batera uruhagarara mu sozera ibarabara mushira ntahe- kandi batuma abana James.
Alo?
musozere Oui.
yego muraheje yego batuma abana ba- habura urusheme ryinshi Yego, naburya n'abaheza reka dusabe- bakaronka n'aho baja n'aho bakora mu kanya Dusabye turasaba yuko mu- Alo?
mu kanya turasaba professor charles agire ico abishuye ku bibazo byose muvuze indero y'igwaruka iriko iratituka ariko na